Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubahaye ikaze mu biganiro tubafite kuri iyi saha aho muri kumwe na fide niyo ngabo na oriyane itanga ishaka turabahaye ikaze mwese hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye ntabwo twamenyeshejwe ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo no mu binyamakuru kugira ngo nyiri imitungo amenyeshwe ariko ibyo byose ntabwo byakozwe uwo ni madamu anne rwigara avuga ku camunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera asina paul rwigara turavuga no ku barundi bari baramukiwe gutahukanwa basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imodoka ngo batahuke mu burundi no ku itariki yanyu mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu burundi gusaba abafise amatonorero y'ikawa kuba bahembye umurimyi w'ikawa wa nyuma inshamake y'amakuru hirya no hino tugira tubashikirize umutambukanyi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yagendeye uno munsi kuwa gatatu icahoze ari ikibanza abacakara uh, bugararanirwamwo mu gihugu ca ghana
sudani y'epfo ntiyemera ishingwa rya sentare nshasha y'ivyaha vyo mu ngwano yasabwe na leta zunze ubumwe za amerika
iyindi myiyerekano y'abaharanira demokarasi bo mu mahari rusha muri congo uh, yiyamiriza kuba abategetsi ataco bakoze kugira bahagarike ubwicanyi bukabije bubandanya kuba mu karere ka beni muri repubulika iharanira demokarasi ya congo
umushikiranganji wa ethiopia abe ahmed aranegura abategetsi batava ku butegetsi hari mu ikoraniro rya mbere ry'umugambwe wiwe kuva atanguye ubutegetsi mu kwezi kwa kane aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu iryo ni ryo ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye umutambukanyi wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yagendeye uno munsi ku gatatu icyahoze ari ikibanza abacakara bugararanirwamwo mu gihugu cya ghana ni mu gihe abandanya urugendo rw'indwi mu karere ka afurika aherekejwe n'ubujejwe kumutembereza muri icyo kibanza melania trump yamaze iminota itari mike muri icyo kibanza aho abanyafurika b'abacakara begeranirijwe imbere y'uko barungikwa mu karere ka amerika mu myaka y'igihumbi kimwe amajana indwi mu nyuma yaho melania trump yabwiye abamenyeshamakuru ko atazokwigira yibagira ibyo uwo muntu ajejwe kumutembereza muri icyo kibanza yamubwiye avuga ko ibyabaye biteye agahinda barack obama yahoze ari perezida wa amerika n'umutambukanyi wiwe michelle obama baragendeye icyo kibanza cyitwa cape coast castle mu rugendo bagize mu gihugu cya ghana mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ghana nicyo gihugu cya mbere melania trump agendeye mu rugendo arimwo mu bihugu bine vyo mu karere ka afurika urwo rugendo ruzumujana kandi mu bihugu vya malawi kenya na misiri ariko akoresha urwo rugendo kugira ashira imbere umugambi wiwe be best ushimikiye ku buzima bwiza bw'abana muri rusange
tukiri muri afurika umutegetsi muri leta ya sudani y'epfo atangaza ko leta itemera iciyumviro cyo gushinga sentare nshasha ijejwe gukurikirana ibyaha vyo mu ngwano iyo sentare ni kimwe mu bintu bishobora kugira akamaro impande zose ziheruka gupfundika amasezerano y'amahoro mu kwezi guheze ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwasavye bwivuye inyuma leta ya perezida kir ko yoshinga sentare nshasha ikorana n'izihasanzwe mu guhana abantu bokora amabi harimo n'ubwicanyi ku banyagihugu ngo bakubitwe ntayo mu gahanga iyo sentare yoba igizwe n'abacamanza b'abanyesudani y'epfo bifatanije n'abahinga bo mu byaha byo mu ntambara bagacira imanza abantu bokwagirizwa ibyaha byo mu ntambara ivyo na ivyo navyo bikaba ari ivyakozwe mu ngo ivyo vyaha bikaba ari n'ivyakozwe mu ngwano ya gisivile yari imaze imyaka itanu muri ico gihugu yamara abwira abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa juba muri ino ndwi umushikiranganji wa sudani y'epfo ajejwe amakuru michael macau yavuze ko iyo sentare yoba igikoresho c'ibihugu nka amerika ubwongereza na norvege bishaka guhindura ubutegetsi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri afurika iyi ni imyerekano y'abaharanira demokarasi bo mu muhari rusha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yiyamiriza kuba abategetsi baho ataco bakoze kugira bahagarike ubwicanyi bukabije bubandanya kuba mu karere ka beni yasambuwe uno munsi ku wa gatatu abari muri iyo myerekano bashwiragijwe hakoreshejwe imyuka ibabaza mu maso mu gisagara ca Kisangani mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo abari mu myiyerekano basemereye amajambo babaza ico abategetsi bariko barakora imbere y'uko bashwiragizwa ico igitero cabereye hafi y'igisagara ca Beni ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icenda cahitanye abantu mirongo ibiri kuva ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abasivili amajana indwi barishwe bunyamaswa mu karere ka Beni ubwo bwicanyi bwagirizwa abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda bo mu mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo inteko cumi na zitanu zijejwe gucungura umutekano z'ishirahamwe ONU zikomoka muri Tanzania zarishwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze kuva mu kiringo cy'iminsi igera kuri cumi n'itanu ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyekongo n'abanyamahanga ku birindiro vy'inteko za leta vyariyongeye mu karere ka beni mu ntara ya kivu yo mu buraruko hamwe no mu karere ka ituri
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya turacari muri afurika muri etiyopiya haba ikoraniro rya mbere ry'umugambwe uri ku butegetsi kuva umushikiranganji mushasha abiye ahmed hatanguye gutegeka abiye yasiguye ati umutegetsi nyawo si uguma ku butegetsi yasabye kandi ko inagurwa ry'amategeko mu gihugu ribandanya abe yabwiye abari bari muri iryo koraniro ati umutegetsi nyawe ategura abayobozi nyabo bamusubirira nawe akava ku butegetsi hageze ivyo vyavuzwe na ivyo vyavuzwe na abiye vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu uh, bicishije uh, ku mbuga ngurukanabumenyi ya twitter bikaba vyanditswe na fistun arega umushikiranganji wa etiyopiya yaremeye icese ko amatumbi bibiri n'udegemvyo kandi ko azofatira abantu bose ku rugero rumwe yashikirije kandi ko urubuga rwa politike ruzokugurwa kugira abatavuga rumwe na leta bahora hanze y'igihugu bakaba kandi bari barimwe uburenganzira bwo kwitoza bazobuhabwa radiyo ijwi ry'amerika i washington dc eh, tukiri muri afurika igihugu ca zimbabwe catanguje isekeza rikomeye ryo gucandaga abanyagihugu ni mu gihe ico gihugu kiriko kigwanya indwara ya korera yiyadukije yahitanye abantu mirongo ine n'icenda umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu badia moyo avuga ko isekeza ryo gucandaga babifashijwemo n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms rigenewe abantu barenga ibihumbi amajana atanu hagati y'uno munsi ku wa gatatu no ku munsi w'imana moyo avuga ko abantu bagera ku muriyoni bazocandagwa kuva mu rwiza leta ya zimbabwe ivuga ko ukwiyadukiza kwa korera kwatumye abantu barenga ibihumbi icenda bandura iyo ndwara benshi muri bo ku mugwa mukuru harare kuva mu kwezi kw'icenda abantu bafise ubwoba ko ibintu bishobora gusubira kuba nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igihe korera yahitana abantu barenga ibihumbi bine imiringoti ijeje gutwara amazi n'imicafu yarasenyutse mu bituma amazi y'imicafu atembera mu mabarabara yo ku mugwa mukuru harare perezida aherutse gutorwa muri zimbabwe emerson munangagwa yiyemeje ku byerekeye urugamba rwo kurwanya korera
umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu mike pompeo yatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko amerika yavuye mu masezerano yapfunditse na irani muri kahise ni nyuma yaho sentare nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu onu itegetse amerika gukuraho ibihano yahaye leta ya irani mu kutayemerera kugura ibintu bifashisha ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu bayo mu nama n'abamenyeshamakuru i washington pompeo yavuze ko iryo hagarikwa ry'amasezerano yapfunditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu ku rudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri ko ku vy'ukuri iyi ngingo yari imaze imyaka mirongo itatu n'icenda yari yaratevye pompeo yongeye ko ati irani iriko igerageza kwivanga mu bwigenge bwa amerika mu gihe amerika iriko igerageza gukingira umutekano wayo ati irani iriko ikoresha sentare mpuzamakungu icj mu buryo butemewe n'amategeko ku nyungu za politike
tubibutsa ko muri ko mubandanya kumviriza ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho ikigo cy'igihugu cy'amatakisi n'amakori mu gitondo kuri uyu wa gatatu cyazindutse kigirisha icamunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera asinapol rwigara iyo camunara yabereye imasoro mu kibanza cahariwe amahinguriro mu rwanda i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu erike bagiriwe ubusa amakuru yitezwa mu cyamunara imitungo y'uruganda rwa nyakwigendera sinapolo rwigara ijwi rya amerika yatangiye kuyumva hwihwiswa kuva ku mugoroba we kuri uyu wa kabiri icyakora byakunze gusa n'ibitera urujijo ku cyari butezwe mu cyamunara nyirizina ndetse n'aho cyamunara yagombaga kubera uwamahoro ane rwigara ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa rwigara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tumubajije iby'aya makuru yatubwiye ko yumvise bivugwa ariko agashimangira ko byanze bikunze cyamunara inabaye yabera hazwi nka rwandex igikondo mu mujyi wa kigali uruganda rw'itabi rwa rwigara rwahoze rukorera ari naho cyamunara zabanje zaberaga byabaye ngombwa ko mu masaha ya saa mbiri n'igice z'igitondo kuri uyu wa gatatu nubwo tutari dufite amakuru ahagije twerekeza ahubatse uruganda rw'itabi imbere y'imiryango y'uruganda yari ifunze twasanze hicaye abaturage bageraga muri batatu nabo bisa n'aho bibereye mu byabo ahagana mu masaha y'inumwe mu bakozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yabwijwe rya amerika ko cyamunara yagombaga kubera mu cyanya cy'inganda imasoro mu karere ka gasabo tugeze mu cyanya cy'inganda hari ku isaha ya saa yine n'iminota mirongo itatu n'irindwi twegereye abakozi batandukanye b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro batubwira ko cyamunara yari imaze umwanya irangiye ni cyamunara yiswe fonde commerce ya prime ya tobacco company limited umuyobozi mukuru w'ishami rya rwanda reveni authority imasoro wari mu mpuzankano n'impeta by'igipolisi atwakira mu biro bye nyuma yo kumubwira ikitugenza cyo gushaka amakuru kuri iyi cyamunara yatubwiye ko hari abari mu mwanya wo kugira icyo batangaza kuri iyi cyamunara kuko ngo aribo bari bafite amakuru ahagije yashimangiye ko cyamunara yabaye kandi yarangiye mu ituze nitwahagarariye aho twakomereje icyicukiro ku biro by'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga tugambiriye kubona metre vedaste habimana wari uhagarariye iyo cyamunara kuko atitabaga telefone uyamenyerewe muri za cyamunara cyane zirimo amafaranga atubutse ku rugaga batubwiye ko metre habimana yagiye kurangiza izindi manza mu ntara y'iburasirazuba icyakora baturangira ahandi afite ibiraho muri kicukiro nyine tuhageze umwe mu bahesha b'inkiko watwemereye ko yahoze akorana na metre habimana yavuze ko yari mu yindi cyamunara i nyamirambo mu karere ka nyarugenge ayo makuru yose twayahabwaga nta ntera y'isaha iciyemo twakomereje ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority kimihurura maze abashinzwe kwakira imisoro batwemerera ko cyamunara ya fonde commerce ya ptc yabayeho mu gitondo koko gusa bavuze ko akazi kabo ari ugushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya kw'ibyo kugira icyo bavuga ku makuru akubiye ku byabaye bitari mu nshingano zabo Metre Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wa Rwanda Revenue Authority bavugaga ko ari we biri mu maboko ye kuba yagira icyo atangaza uretse no kuba atitabaga telefone ye ngendanwa yaba n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ntiyabusubije kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwari twakabashije kumenya agaciro k'amafaranga yavuye muri iyi cyamunara ndetse n'uwayitsindiye kuko na ba nyir'ubwite bakomeje kudutsembera ko nta makuru babifiteho hari itangazo ryari rimaritse ku kagari ka masoro bigaragara ko ryashyizweho umukono ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka na metre vedaste habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga rigira riti abisabwe na rwanda revenue authority amaze kubona ibyemezo bigena umusoro byahawe premier tobacco company limited hagamijwe kwishyura ibirarane by'imisoro umuhesha w'inkiko w'umwuga aramenyesha abantu bose ko kuva ku wa gatatu tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani hazagurishwa mu cyamunara fonde komerese ya premier tobacco company limited cyamunara ikazabera mu cyanya cy'inganda masoro ahakorera ishami rya rwanda revenue authority ijwi rya amerika yashatse ibisobanuro ku kugurisha mu cyamunara fonde komerese y'ikintu runaka abanyamategeko babiri batifuje kumvikana kuri radiyo umwe yagize ati iyo bavuga fonde komerisi haba harimo n'izina rya sosiyete haba harimo n'ibyo icuruza ni ukuvuga ngo ni ibigize bizinesi y'umuntu byose yatanze urugero kuri imwe muri za hoteli za hano mu rwanda ati e, ni ukuvuga ngo baba bagurishije bakavuga ngo turagurisha wenda tuvuge nobureza hoteli byonyine nobureza izina ryayo ni iry'ubucuruzi ibikorwa ikora umutungo ifite niyo fonde komerisi ukurikije uko uwa mbere yabisobanuye biratomora ko uruganda rw'itabi rwa rwigara n'ibirwerekeye byose bitakiri mu maboko ya ba nyirabyo uwa kabiri we yongeyeho ko iyo habaye fonde komerise abantu bose bafitiwe umwenda na nyiri ibikorwa byatejwe mu cyamunara hatirengagijwe n'abakozi yakoreshaga abaye atarabishyura ngo bose baba bagomba kwishyurwa ku mafaranga yavuye muri iyo cyamunara iyi cyamunara ije ikurikira izindi ebyiri zabanje kuri sitoke y'itabi n'imashini zarikoraga byahagaze asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga rwanda revenue authority yishyuza uruganda rw'itabi rwa rwigara kabakaba miliyari esheshatu z'amafaranga y'imisoro ivuga ko batishyuye ni imisoro batigeze bemera kuko na n'ubu rurageretse mu nkiko ku mpande zombi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric tukivuga kuri iyo camunara y'amatungo y'ihinguriro ry'itabi premier tobacco company y'umuryango wa nyakwigendera sinapol rwigara mugenzi wacu etienne karekezi amaze kubaza uhagarariye iryo hinguriro imbere y'amategeko n'umukobwa wa nyakwigendera sinapol rwigara ana rwigara atangura asobanura uko yakica munara yakozwe ntabwo cyamunara uyu munsi twashoboye kuyikurikira bitewe n'uko tutamenyeshejwe n'umuhesha w'inkiko nk'uko byakagombye kugenda nk'uko amategeko abitegeka kuri ubwo rero ntabwo twashoboye kumenya icyavuyemo ntabwo twashoboye kumenya neza icyagurishwaga icyo ari cyo icyo nashoboye kumva ni uko ngo byari fond de commerce fond de commerce rero ubwo ikiri muri fond de commerce ntabwo namenye neza valeri bagihaye niba ari n'ikintu gitezwa cyamunara mushatse kuvuga ko cyamunara twamenye ko yabereye ahitwa imasoro mu cyanya cyahariwe inganda mu rwanda mutari muzi ko ikorwa kuri wa gatatu ku buryo namwe mwagomba kuba muhari yego twagombaga kuba duhari ariko ntabwo twashoboye kuhaba bitewe n'uko tutari tuzi ko iza kuhabera ntabwo rero twashoboye kumenya icyavuyemo ntabwo twashoboye kumenya abitabiriye abo ari bo ntabwo nta nubwo batanze ya minsi itanu hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye nk'uko wabivuze mu kibazo cya wumbaza niba ari imitungo yari isigaye yatejwe ntabwo twamenyeshejwe ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo no mu binyamakuru bagatanga n'iminsi zumva ari iminsi itanu y'akazi kugira ngo nyiri imitungo amenyeshwe ariko ibyo byose ntabwo byakozwe kuri ubwo rero niba bashatse kwitwaza ko bakoze cyamunara kugira ngo bashobore gukomeza gukora nk'uko bari bamaze amezi atatu guhera mu kwezi kwa karindwi nyuma ya cyamunara ya kabiri bakomeje bahise bafata uruganda batangira gukoreramo bahamagara abakozi bacu bamwe na bamwe bakoreshaga amamashini abaoperateri n'abatekinisiya babasaba ko bakora bakoresha imashini zacu nk'uko twakoraga kuva ubwo rero ubwo hashize amezi ubwo ni amezi atatu bagiye kuba ne bakoreraga bakorera mu ruganda kuba rero bagiye guteza ahantu bari basanzwe bakorera kandi byitwa ko bari baraguze barateje mashini ariko bahise bimukira mu kigo bakoresha ibikoresho byose basanzemo bakomeza gukoresha poroduwi zacu ubwo bashobora kuba bashatse ni nko gushaka kurangiza umugenzo ni nko gushaka kwihisha inyuma y'amategeko bagateza n'ibyo bari basanzwe bakoreramo bari basanzwe bakoresha kugira ngo bigaragare ko amategeko yakurikijwe ariko niba ubumenyi bwanjye ari bwo ntabwo ushobora guteza cyamunara ya poroduwi y'umuntu fondo komerse ibirimo ibirimo amamarike y'amaporoduwi birimo ikigo nyakigo ikigo cyanditse ku muntu ibyo rero bisaba ko nyiri ikigo asinya impapuro zemeza ko ayo maporoduwi ayo mamarike ayashyize ku izina ry'uwo muguzi cyangwa se uwo muntu mushya uje gufata iyo bizinesi nta muntu rero wigeze anyegera ngo musinyire impapuro izo arizo zose nta bizinesi yacu twigeze turekura ngo dushyire amaboko y'umuntu ibyakozwe rero ni forode ni forode ikomeje no gusahura gukomeje nta gishya kirimo ntabwo rero twabifata ukundi uretse n'uko twafashe ibya mbere ntabwo twatunguwe twatunguwe nuko tutari tuzi ko biza kuba ariko ntabwo twatunguwe mu by'ukuri kuko niya gahunda ikomeje none se iyi ni intambwe imwe yakozwe n'inzego nk'uko umunyamakuru ry'amerika mu rwanda bivuga za yakozwe n'inzego zibishinzwe zibifitiye uburenganzira mu rwanda mwe icyo muzakora kuva ubu ni iki ku bijyanye n'iyo mitungo n'uwo mutungo icyo twakora mu by'ukuri ntabwo twari twafata icyemezo ku cyo tugiye gukurikizaho ku kigiye gukurikira ntabwo turashobora kwicara ngo tuganire n'abanyamategeko ngo turebe icyo twemerewe gukora ariko ibi ni ibintu byoroshye cyane mu nkiko ngo urukiko niba bukoresheje ubutabera koko niba twiyemeje kujya mu nkiko bizagaragara ko ibyakozwe ari forode forode rero nk'iyo iyo ibaye ubutabera bugomba gushyira mu bikorwa iby'amategeko ategeka biza rero ko niba twiyemeje gukomeza inzira z'inkiko hari ikizakorwa kandi kigaragara bikaturenganura ndabashimiye cyane Anne Rwigara tuvuganye ari i Kigali mu Rwanda
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya tuje mu burundi igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa cumi turimo niyo tariki ya nyuma ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu burundi busaba abafise amatonorero y'ikawa kuba bahemvye umurimyi w'ikawa wa nyuma biri mu itangazo ry'ubushikiranganji ryashize ahabona kuri uyu wa gatatu ibindi kuri nkuru mugenzi wacu evariste nzikobanyanga ihumure ku barimyi b'ikawa bari bagize iminsi bishyuza udufaranga tw'umwimbu bashoreye ku matonorero amaso agahera mu nzira yabonetse kuri uno wa gatatu iryo humure riri mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iryo naryo ryasomwe n'umuyobozi mukuru wa arfike igisata cya leta kijejwe urudandazwa rw'icyo giterwa mu njabukamazi amabanki y'ubudandaji yaremeye gutanga ingurane ku badandaza b'ikawa ku nyungu y'ibice indwi ku ijana mu gihe bahora bayitanga ku bice icyenda ku ijana ni ukuvuga ko bagabanuye ibice bibiri ku ijana amabanki y'ubudandaji yaremeye kandi gutanga ingwate y'amafaranga abashora ikawa hanze basanze bariha mu rwego rw'igihugu rukurikirana gisata cy'ikawa arufike ariko akazobanza kwemererwa n'urwo rwego mu gihe rusanze ko uwo mudandaza adaheraniye abarimyi cyangwa izindi nzego nk'amakomini igihe aheranye ategeza kubanza kuriha amadeni yose aheranye abatonora amakawa bazoronswa uburyo n'amabanki y'ubudandaji ariko babanje kwerekana amasezerano y'ubuguzi ntabanduka n'izindi mpapuro zose zikenewe ni nyuma y'aho abahurikiye mu runani rw'amashyirahamwe y'abarinyi b'ico giterwa njabukamazi mu burundi senake murima w'isangi bamenyeshereje ko bamenye igituma abanywanyi babo batebye guhembwa joseph ntirabampa arongoye urwo runani yabibwiye ijwi rya amerika mu minsi iheze senake murima w'isangi ntaco itakoze kugira ngo ivyo bibazo bidadanuke ariko kugera kino gihe turabona neza yuko abamaze kwitabira ako kamo ni amasosiyete ashika atatu gusa nibo bamaze guhemba ihemba rigira kabiri muri kino gihe twategerezwa kuba turiko turasomera none turiko turarumanga amasosiyete y'abaguzi b'ikawa nk'amasogestare avuga yuko amabanki ariyo atabaronsa ingurane no kwigenekerezo ya mirongo na gatandatu z'ukwezi kw'icenda guheze inama y'igihugu ijejwe umutekano yari yasagasiye abo bataka batakamba ibicishije mu itangazo jenerali sirasi ntigurirwa avugira iyo nama niwe yasomye iryo tangazo inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yarasavye kandi ubwo bushikiranganji bufadikanije n'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta kuriha amafaranga y'abarimyi b'ikawa batarayaronka mu kiringo kitarenze indwi zibiri guhera ku igenekerezo rya mbere gitugutu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubushikiranganji burongowe na deogide rurema bufise ico busaba abarongoye amatonorero baheraniye abarimyi b'ikawa ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije burashimiye amashyirahamwe amaze kuriha abarimyi amafaranga yabo bushimira kandi abariko barariha bukamenyesha ko abataratangura kuriha ko ikiringo ntabanduka abarimyi bose bagomba kuba barokeje ko ayo mafaranga ari itariki cumi na zitanu gitugutu uwo mwaka bumenyesha kandi ko hazofatwa ingingo ku mashyirahamwe yose azoba atarariha abarimyi mu kiringo c'indwi zibiri cyatanzwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano emmanuel niyunge ko arongoye arfike igisata ca leta kijejwe urudandazwa rw'ico giterwa njabukamazi ntiyashimye ko abamenyeshamakuru bagira ico bamubajije ajije gusoma iryo tangazo ariko joseph ndirabampa arongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abarimyi b'ico giterwa njabukamazi cinjiriza leta y'u burundi amafaranga y'agaciro yabwiye ijwi rya amerika ko ashima iyo ngingo yafashwe agasaba ko imvugo yojana n'ingiro bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste tukiri mu burundi kandi abarundi bari mu baramukiwe gutahukanwa kuri uno munsi wa kabiri basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imodoka ngo batahe mu burundi mu mashyirahamwe afasha impunzi muri tanzania babwiye izo mpunzi ko baronse ubutumwa ko batokwirirwa barataha kuko atawubuza kubakira ku ruhande rw'uburundi ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu fidele d'antoine sabimana
hari mu gitondo kuno wa kabiri ubwo impunzi n'imizigo yazo nzurizwa amamodoka babwirwa ko batahukanywe mu gihugu cabibarutse nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bakozi b'amashirahamwe zifasha impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzania mu gihe abashoferi bariko bashusha imiduga ngo ifate urugendo igana muri komine ya gisuru intara ya ruyigi muri site y'agateganyo yakira izo mpunzi irahitwa nyabitare bamwe muri izo mpunzi babwiye ijwi rya amerika ko bagiye bumva ko urugendo rusivye abari baje bavye umutenderi imiduga yabapakiye ibazana induta aho bategerezwa gufatira urugendo yafashe inzira ibasubiza mu ikambi yari yabakiriye nubwo bari basezeye ndetse bakagurisha n'utwabo bamwe mu bakozi bakorera mu makambi y'impunzi ziri muri tanzania bashoboye kuvugana n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bahavuye baronka ubutumwa ko amashyirahamwe yahora bakira ku ruhande rw'uburundi yahagaritswe mu bikorwa vyayo umwe mu mpunzi ziba mu nkambi ya mutenderi distrikti ya gakongo yashoboye kuvugana ku telefoni y'ijwi rya amerika aremeza isubizwa inyuma ry'izo mpunzi uwo murundi aba mu nkambi ya mutenderi amenyesha ko yabonye ibimodoka birebire bisanzwe bitahukana izo mpunzi bine bigarukanye impunzi mu nkambi tugiye kuraba igitigiri rero ni ukuvuga haje eh, ibasi zine navuga mu ibasi imwe imwe haba harimo abantu mirongo umunani uca usa- uca wumva ko harimo abantu amajana atatu na mirongo ibiri nibo bamaze gushika hano imutenderi ubu turiko tura- turabafungurira uwo murundi ari mu buhungiro mu ikambi y'impunzi ya mutenderi distrikti ya gakonko mu gihugu ca tanzania yabwiye ijwi rya amerika ko abagarutse bari buzuye umubabaro ni umubabaro n'agahinda kuko ugiye kuraba nk'aho bari bamaze gusezera inshuti n'abagenzi Eh, baravuga kandi ko nk'aho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaje cyane kuko benshi ugiye kuraba bashobora baha amafomu ya feki igikorwa cyo kubagarukana ntibigeze bagishima na gatoya kumva yuko leta y'uburundi isa n'iyahagarikije amashyirahamwe bakaca babwirwa mu gihe bari mu bihangari nduta babwirwa yuko eh, a- babasubije imutenderi kandi bari bamaze kuhasezera bavuga ko bagiye mu gihugu cyabo kubaka igihugu cy'amavukiro benshi bari batwawe bamaze ikiringo kirekire bariyandikishije bari bavuze ati "Ah, bari biruhusa atahu ariko ugiye kuraba bace babagarukana vrema ngo barababaye cyane n'agahinda uravye mu maso yabo bagiye kwakirwa n'impunzi nyinshi cyane ubu ugiye kuraba bongeye gutega amaboko bavuga ati twari tugiye kurima twi- eh, twisanzuye dusohoka tutembera mu gihugu cyacu umva n'agahinda ku- gushika no mwanya turiko turavugana abari gutaha bava mu nkambi ya nduta distrikti ya kibondobo ijwi rya amerika ntiryashoboye kumenya uko bangana abategerezwa guhunguka ariko nk'uko bisanzwe bikorwa abahunguka baba bari hagati y'amajana umunani n'igihumbi izo mpunzi zitahuka iyo zishitse ku butaka bw'uburundi zahora zakigwa n'abakozi b'amashirahamwe akorana n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hsr mu bikorwa bitandukanye vyo kubakira harimo kubunguruza no kunguruza imizigo yabo kubasuzumira amagara no gufasha abanyeshuri gusubira mu mashuri ishirahamwe IRC International Rescue Committee ryamuka muri leta zunze ubumwe za Amerika niryo ribafasha mu vyo kwiyunguruza no kuremesha imitima ku batashe bafise hamuka ishirahamwe GVC ryamuka mu Butaliyano naryo ribasuzumira amagara bashitse mu Burundi cane cane inzoya abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga ayo mashirahamwe ari mu yaherutswe guhagarikwa gukorera ku butaka bw'uburundi mu kiringo c'amezi atatu amakuru twavanye muri ayo mashirahamwe yahora akora ico gikorwa ku ruhande rw'uburundi bahagaritse ivyo bikorwa mu ntumbero yo kubahiriza ingingo bafatiwe na leta twashatse kumenya nimba ku munsi wa kane bazokora ico gikorwa co gutahukana impunzi batubwira ko bakiriko barabivugana n'abakorera ku ruhande rwa tanzaniya mu ishirahamwe hasera bavuga ko bo bajeje gukurikirana uko impunzi zifashwe ku rwego rukuru kuko ayo mashirahamwe ariyo aba yatsindiye ibikorwa nk'ivyo hasera igaca itanga uburyo impunzi z'abakongomani ziri mu makamba atandukanye yo mu burundi aho twovuga nk'akavumu iri mu cankuzo bwagiriza iri mu ntara ya ruyigi hose ni museruko bw'uburundi n'ari mu buraruko bw'uburundi gasogwe na musasa mu ntara za ngozi na muyinga nayo nyene ashobora kugira ikibazo co kubura ubufasha bukwiye mu gihe leta itoregeza kuko ayo mashirahamwe ari nayo nyene yari asanzwe afasha mu makambi yakira impunzi z'abakongomani mu burundi igitega fidel danton nsabimana kubw'ijwi rya amerika
mu kanya gatoya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije umutambukanyi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yagendeye uno munsi ku wa gatatu icyahoze ari ikibanza abacakara bugaranirwamwo mu gihugu cya ghana ni mu gihe abandanya urugendo rw'indwi mu karere ka afurika twabwiye kandi ko umutegetsi muri leta ya sudani y'epfo atangaza ko leta itemera ko hashingwa eh, sentare nshasha ijejwe gukurikirana ibyaha byo mu ngwano yasabwe na leta zunze ubumwe za amerika ibicishije mu bushikiranganji bwayo bujejwe imigenderanire n'amahanga ni mu gihe icyo gihugu kivuga yuko iyo sentare yoba ari ije ari igikoresho cyo guhindura ubutegetsi byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe amakuru michael makuwe
amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi amerika niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri zuberi yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari masikarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uhagarariye ibiganiro ni frederic nkunikije kuri mikoro mari kumwe na fide niyo ngabo na oriyani itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza murakoze